urumva ijwi ry'amerika ubu ijwi ry'amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi ry'amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na eugenia mukankusi ninjye uyoboye ibiganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima ikiganiro cy'amagara y'abantu kira gitegurirwa mu burundi naho guhereza kumi n'ebyiri twabateguriye umuziki tubaye tubararitse dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho ku munsi wa kabiri hatowe ibiziga by'abantu batatu bari mu gikorwa cyo gutora umuti hagati y'imigwi igwana michael j sharp yari umunyamerika zaida catalan yaturuka muri gihugu cya suwede hamwe na betu cintera yari ajejwe kubasobanurira ururimi abo bagabo batatu batowe mu kinogo bari barahambwemo mu ntara ya kasayo hagati mu ntango z'uku kwezi sharp na mugenzi we catalan bari basanzwe ari abahinga bakorera ishyirahamwe mpuzamakungoni bari mu gikorwa cyo gutohoza ahaturuka amafaranga afasha imigwi y'abagwanyi nayo naho iyo migwi ikura ibigwanisho intumbero yabo ikaba yari yo kwiga nimba ibihano byatanzwe na onu kuri iyo migwi bifise icyo byashyitse ko mu kubuza iyo migwi hamwe n'abasirikare ba leta gucukura ubutare bidaciye mu mategeko abakozi ba onu banyurujwe itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwaraye guheze kwa gatatu leta ya kongo ikaba yaciye itangaza bukeye ko abo bagabo baguye abo bakozi ba leta baguye abo bakozi bishyirahamwe mpuzamakungu nako baguye mu minwe y'imigwi y'abitwaje ibigwanisho mwamenya ko kongo icumbitswemwo n'utugwi twinshi tw'abagwanyi n'abandi bitwaje ibigwanisho binyegeje mu mashamba babeshejweho n'urudandaza rw'amabuye y'agaciro nk'umujumu inzahabu hamwe na diyama abashoferi batatu bari kumwe n'abo bakozi ba onu bakaba bataramenyekana irengero ryabo gushyika ubu umukuru w'umugwi mukuru w'abagwanyi muri sudani y'ubumanuko dak diop bishok yatangaje ko bagiye kudurumbanya ibikorwa byo gucukura ibitoro ni nyuma y'umunsi umwe barekuye abakozi batatu baturuka amahanga basanzwe bakorera muri icyo gisata bari banyurujwe mu ntango z'ukwezi kwa gatatu diyope avuga ko leta ikoresha amafaranga ikura muri icyo gitoro mu kugura ibigwanisho no mu kwica abanyagihugu akavuga kandi ko abanyagihugu bataco baronka kuri ayo mafaranga diyope yatangaje ko abo bakozi barekuwe ari uko abakoresha babo babanje kuvugana n'umukuru w'umugwi SPLM Riek Machar michael makwe umushikiranganje ajejwe gutuma tumana kw'amakuru yari yatanga yari yatangaje mu ntango z'ukwezi kwa gatatu ko leta yari yahawe amakuru avuga ko abo bagwanyi basaba ingwate y'umuriyoni w'amadolari kugira barekure abo bakozi makwe akavuga ko leta mfata kibanzi hari ubu idashobora kugira icyo ikoranye n'abiyahuzi diyope arahakana ibyavuzwe n'umushikiranganje makwe akaba ko atangwati bari basabye yamara ko bagabishije akatari gake amashyirahamwe akorera mu gihugu no mu mahanga kugira ave muri ako karere gasanzwe gacukurwamo igitoro umushikiranganje ajejwe ubutare bw'igitoro muri sudani y'umanuko Ezekiel Lol avuga ko bahakuye icigwa kandi ko bagiye gufata ingingo zo gukingira abakozi bakorera muri ico gisata umubonano w'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu rex tillerson hamwe na perezida rajab tayyip erdogan wa turukiya wabaye wo gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri tillerson yatangaje ko mu vyo baganiriye harimwo gukorana mu ntambara yo kurwanya umuhari wa kisilamu gukomeza umutekano muri ako karere hamwe no gukomeza imigenderanire mu by'ubutunzi hagati ya amerika na turukiya tillerson avuga kandi ko amerika ishikiye turukiya mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba ryahitanye abatari bake mu mwaka uheze aho muri turukiya mwamenya ko minsi iri imbere turukiya iriko yitegurira gutunganya amatora mu ntumbero yo kongereza ubushobozi perezida erdogan abategetsi ba buraya bakavuga ko biteze kubona amerika ishyira imbere ihohoterwa ry'agatayakazina muntu mu biganiro irimwo na turukiya ku bijyanye no kurwanya umuhari wa kisilamu Intumwa idasanzwe ya ONU muri Syria Stefan de Mistura yatangaje ko hari intambwe ikomeye yatewe mu gikorwa cyo guhagarika intambara imaze imyaka ishika kuri ndwi aho muri Syria de Mistura avuga ko naho biruko hari ibitari bike byo gukora muri kazoza ariko ko intambwe yashitswe ko hari ndende bivuye ko imigwi igwana ubu yiyemeje kuja hamwe ikaganira umugwi uri mu biganiro uramaze kwiga ku bibazo bijyanye n'intwari ibereye ibisikanya mu bya politike amatora n'ingingo zo kurwanya iterabwoba demisitore akavuga kandi ko atakizosubiza inyuma ibyo biganiro ariko ko bisaba umwanya n'ukwihangana stefan demisitore yongeye arabeshuza amakuru amaze iminsi avuga ko ariko aritegura gutanga imihoho mu mabanga yiwe akaba ko ayo makuru yokwemegwa ari hamwe umunyamabanga mukuru wa ONU ari wabitangaje Demistura amenyesha kandi ko atekanya kuji New York ku cicaro gikuru ca ONU gutunganya itariki y'ibiganiro bikurikira hagati y'abagwana muri Syria ikugwa mu kazi ry'umushikiranganje jeje kigega muri Afrika y'Epfo Previn Gordon mwihindurwa rya leta ryabaye ku munsi wa gatanu ryabaye ku munsi wa gatanu ntibyakiriwe neza n'umugambwe uri ku butegetsi African National Congress ANC mu mfunyapfunyo President Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo yagenye abategetsi bashasha mirongo ibiri muri leta yiwe iyo ngingo yatumye ifaranga ry'igihugu ritakaza agaciro bikomeye kandi haba ivyizi ivyiga haba ibyagirizo ko ariko ashira imbere umuco wa ruswa Gordon yabonwa neza n'abatari bake nk'umutegetsi arangura neza amabanga yiwe kandi yaramaze amezi atari make atumvikana na Perezida Zuma ku bijyanye na ruswa yavuga ko byahindutse
turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira
Kira.
Kira. Kira.
Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu.
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije rwaruka na mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika ukugirira isuku uduhudu twambagwa munsi y'izindi kurakinga indwara zitandukanye aha twavuga nko kutandura indwara y'ibimeme cyangwa imbandakara byongeye bituma umuntu atamota nabi nk'uko abaganga batandukanye babimenyesha ukutamenya ni imvo nyamukuru yo kutagirira isuku bene utwo duhudu ariko kandi ubukene bw'amazi buza bwunyura ibi ibintu nk'uko unicef ishami rya onu ryitaho ineza ry'ibibondo ku isi ryabishize ahabona mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu bahamagarirwa kwitwararika kuraba neza ubwoko bw'inyuzi bugize uduhuzu two munsi ibice mirongo itatu ku ijana by'abakenyezi nibo bagira indwara y'ibimeme mu bihimba by'irondoka bitumwe no kwambara amakareso akozwe mu bitambara byitwa nilo nk'uko abaganga b'abafaransa bo mu ishyirahamwe preba concours infirmiere babishize ahabona mu mwaka w'ibihumbi ibihumbi bibiri n'icenda ikindi kandi ni ukuraba ko utwo duhuzu tworohereza gusohora canke kwinjiza akayaga nk'uko abaganga b'abafaransa bo mu ishirahamwe preba concours infirmiere babandanya babimenyesha nk'uko muvyumva turabira hamwe ibijanye n'ingene hokorwa isuku ry'uduhuzu twambagwa munsi y'izindi kuri mikro iki kiganiro kiraca uyu munsi mugira mugishikirizwe na raisa liliane inamahoro sangwa ikaze mwese mu gutangura ikiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rwo muri zone kamenge iri mu gisagara cya bujumbura kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira ingene twogirira isuku ribereye uduhuzu twambagwa munsi y'izindi ruganira na mugenzi wacu ara ive irankunda tangura imbere na mbere kuyiyoga ugahita umesa hama ibisigaye ugahita wambara itsinda bantaho nikora nuko yopiganisha akaraba ko yoronka ku gasabuni n'agasabuni karazimbutse ni ijana n'amajana abiri hama muri deje uragacishaho agahuzu kiwe akagacishaho isabuni komsa kakamesa
ndambara umunsi umwe kubera nsanzwe mfise umwana hari igihe amaberebere ashobora kwikamiramo ndambara umunsi umwe nkaca nongera nkayimesa reka mfise imwe ndaheza nkarindira nkaba ndambaye umupira umeshe
nk'iboka imwe ntushobora kuyigira isuku neza cyane bakwiye nko kuba botunga nk'iboka nka zitatu cye zibiri imutsu honyene yo munsi ntiwoyambara kabiri utayimeshe mbere agahuzu ko munsi iyo uvuye muri dushe uzukameshe
ntisiripe kabisa mu bisanzwe ku munsi utegereza gushanja kabiri
nomanura yuko yogira isuku umubiri wose inyimba yamesuye zirya ziboneka n'igihe umunsi akayimesa
nk'impuzu yo mu urashobora kuyimesa ukayanikira kugira ikuma cyane kugira ubukoko cyangwa imyanda ihere
kubera iyo yambaye ikijyamo iyashu igakimera nabi uzirayimesa rero kugira ntije mwiyinda
agahuzu ko munsi y'izindi gakenerwa kwitwararikwa kurusha izindi akarorero ni ukukamesa iminsi yose mu mazi ashushe ku rugero rwa dogere seresiyusi mirongo itandatu kugira akavemo imicafu itandukanye nk'uko abahinga mu by'ubuvuzi bo mu ishyirahamwe fondation genevoise pour la formation et la recherche médicale fgfrm babimenyesheje muri uno mwaka ku bazi gusoma bahanurwa kwihweza neza inyandiko zikariko kugira bamenye ingene baga bagasukura atacononekaye nk'uko abaganga bo mu gihugu cy'ubufaransa mu ishyirahamwe le dessous de catherine babihanura ikindi abaganga bavuga umuntu yo kwirinda kwambara agahuzu ko munsi y'izindi katumye neza kuko ko mu kwegera indwara abantu binonora imitsi mu mazi ariyo pisine abaganga babandanya babahanura ko igihe cyose bahejeje koga batomara umwanya munini batarahindura uduhuzu bogamwo kuko twohava tubakwegera indwara y'ibimeme n'izindi ndwara zo mu bihimba by'irondoka reka duha akanya mugenzanje ara ive irankunda adushikiriza itoho zagize mu gisagara ca bujumbura ku bijanye n'isuku ry'uduhuzu twambagwa munsi y'izindi inyuma y'ahahora isoko nkuru ya bujumbura hambavu y'ibanki y'ubudandaji bcb abakenyezi batari bake bicaye bacuruza uduhudu two munsi nk'amakareso amasutien amashesheti hamwe n'utubutura duto duto benshi bita amakaboka uyaravye ahari urabona adasa neza kubera adandazwa yabanje kwambagwa n'abandi bantu nk'uko bamwe mu bakenyezi bazidandaza babitwibwirira ubwo bucafu butavako buratuma rimwe na rimwe iyo bagiye kuzirangura bazireka nk'uko bivugwa na amina umwe mu badandaza amakareso ukuba abaguzi bazikunda bakazigura uko ziri bibavako uko niko amina atwiganira tuyadandaza uko nyine ntitumesa kubera uzimesuye umukiriya ntashobora kuyigura kubera utakamoto kabaro kumvikana bose barabizi ko tutamesa ukumesura kenshi gashoboka uduhuzu two munsi ni ingirakamaro kugira ngo nyene ko ntiyandure indwara zifatiye ku isuku rike ryatwo umwe mu bigeme twaganiriye wo muri zone bwiza atubwira ko yoga gatatu ku munsi agahindura agahuzu ko munsi inshuro zitatu nyene ikindi uyo mwigeme agira ni ukugura uduhuzu two munsi dusubirira utwo amaranye amezi atatu igituma abigenza uko ni uko yabihanuwe n'abaganga kubwo gukarigwa n'indwara zifatira mu bihimba zirondoka yama yagwaye tumutega amatwi atuyagire ngagenda muri dushe nkoga isiripe nkayimesa saa sita kandi nuko nyene no mu ijoro ko nyene kubera ntibishoboka umuntu umwe ambara isiripe kabiri kose ko mu gitondo nkambura imwe ya kabiri ma saa sita ya gatatu mu ijoro kandi kuzambura nkazimesa ni vyiza ko umukobwa co kimwe n'umuhungu batunga uduhuzu two munsi dukwiye tubafasha gukuranya igihe cose bahejeje koga ivyo biraheza bikamufasha kwizera neza ko amagara yiwe we ataco aba kuko aguma ahindura agahuzu ko munsi uko yoze kubigeme baja mu butinyanka ni vyiza kumesura uduhuzu two munsi tutarafata umucafu cane inyifato mweniyo ituma imicafu iva ko vyihuta nk'uko bamwe mu bigeme baba muri zone bwiza babikora imvo zinyuranye nizo abahungu bafatirako mu kwijukira ubu butura benshi bita makaboka jile ntumba afise imyaka mirongo ibiri n'indwi aratubwira kugira zimwe muri izo mvo y'amaboka bishitse tugomba kuyambara tubona yuko ntibutura mu yindi gusa irafasha ibiroba byirondoka kugira ngo bije mu ruhande rumwe muri iyi myaka nyine yashitse icyo gituma duharaye kwambara amaboka ishyirahamwe ryitaho ineza y'umwigeme w'umurundikazi apfb rirafasha guhimiriza ibijyanye n'isuku ry'uduhuzu two munsi mu mugambi wiswe biraturaba w'iryo shyirahamwe apfb ushyira imbere irondoka rijyanye n'amagara meza barigisha kwigisha abigeme uburyo bw'isuku ribereye uduhuzu two munsi no mu gihe bataba bafise udukwiye two kuguma bahindura igihe cose boze arida kaneza ajejwe uyu mugambi muri apfb arabisigura ku bakobwa ku ivyo vy'ubutinyanka twarasanga abakobwa bahevye amashuri kubera ubukene badashobora kugura twa tuntu bifashisha twaciye tubigisha gukora ico twokwita ngo udukoresho ko mu mihango bakoresheje ibitambara duca dushirako utugozi utwo tugozi bakambara nka kumwe kwa kera kutubindo barashiramwo agasashe kugira ngo ako kantu kabafashe ntibihave bi- birenga ngo bigende birajojota abavyeyi bahanurwa kumenyereza umwana kuva akiri muto ibijanye n'isuku ry'uduhuzu two munsi kugira ngo ageze mu bigero atahure akamaro karyo ku magara yiwe
ukwihanagura amazi ku mubiri neza mu gihe umuntu ahejeje koga ni ngombwa ivyo vyofasha kugirira isuku uduhuzu two munsi y'izindi agira yambare hamwe no gukinga akamoto kabi gashobora kuva ku mazi yo musigarako nk'uko urunani rw'abaganga b'abafaransa bo mu ishirahamwe ryitaho ivyo gutegura ingendo amagara hamwe n'isuku babimenyesha ikindi ni ukumesa kenshi amashesheti hamwe no kwanikira ibirato ku zuba bakuyemo amatapi yavyo abaganga barahanura kandi abakenyezi ko boheba kwambara uduhuzu two munsi twegera cyane ibihimba vy'irondoka ivyo bikinga ububabare bushobora kwaduka mu bihimba vy'irondoka hamwe no mu isohokero ry'umwanda mukuru kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingene twogirira isuku ribereye uduhuzu twambagwa munsi y'izindi twumvirize ikiyago mugenzanje alain ivirankunda agirana na mediatrice nibaruta umuhinga yanonoseye inyifato n'imibereho y'abantu mediatrice nibaruta ndabaramukije ndabaramukije namwe ni ryari umuntu akwiye kumenya yuko isuku by'uduhudu two munsi iri mwega amenye ko ategerezwa kugira amagara meza yisunze iryo suku bihera mu kiganiro iyo wamenyereye kuganira nawe biraheza bikagugururira kumuha impanuro zitandukanye nk'abana bakiri batonye umubyeyi agomba kumumenyereza yuko n'utwo duhutu two munsi rero turaheze tugashikaho ko ariko aramwigisha kwiyoga agomba kumwigisha no kumesura neza agahuza uko mwi- munsi akamwigisha kukarongorora neza ku buryo kadasigara ku isabune ndetse ari no kugorora akamumenyereza ko akagorora abana usanga bamaze gukura ageze mu bigero n'aho baba- n'aho baba bararonse izo nyigisho zo kumenya ukuntu bifata mu isuku ry'uduhuzu two munsi ugasanga bamaze gukura izo mpanuro barazibagira kenshi na kenshi bishikira abayabaga bajya bita ba adolesa ugasanga nyene isuku ugasanga akuye ka kantu yambara igihe ari mu bihe bidasanzwe vy'ubutinyanga ugasanga apfuye hatereye ivyo birashobora gutuma nakabonge canke no kurengerwa n'ibintu ugasanga impuzu ziwe ntazimesa ugasanga ntiyigirira isuku nawe nyene ubwiwe no ku mubiri abavyeyi bagomba kubirabira hafi babonye umwana wiwe- wabo umuvyeyi arashobora guca atangura birabira hafi iyo umwana ye bamwibarutse batamushaka arashobora kugira ico gikomere c'ukumva umengo ara- yarahebwe ico ni ikintu gishobora gutuma yumva umengo umubiri we ntagomba kuwugirira isuku ntagomba kwiyitwararika uyo mwana yakuze muri ubwo kuntu ag- atabona ko isuku ari ikintu gikomeye inyishu ni kumuguma hafi rero burya umuntu ashobora kubaka ivyiyumviro vyiwe uramwubaka uramuganiriza uramwereka arobyenfonde yo kugira isuku hama ugasuzuma ko atazindi ngorane afise mediatrice nibaruta ndabakenguruki namwe ndabakengurukiye
arakoze ara ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije turuhuke gato mu kumviriza akaririmbo inshuti n'amagara twibutse abariko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya amerika kuri mikoro muri kumwe na raisa lilian inamahoro uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ingene twogirira isuku ribereye uduhuzu twambagwa munsi y'izindi tugeze mu gace mbaza ndakwishura aho ugwaruka rubaza rukongera rugahabwa insiguro na muganga anita munyana uno musi babaza ku bijanye n'isuku ribereye uduhuzu twambagwa munsi y'izindi mbaza ndakwishura
nk'umuntu ubishyitse ntakuranye nk'ako gahuza kakambara misi yose n'iyihe ngaruka ishobora kuba ku magara yiwe ingaruka ya mbere twavuga ni akamoto katari keza yiyumva ko kandi naho nyene n'abari mu- iruhande yiwe bamwumva ko hama izindi ngaruka nuko mw'iyo micafu aguma yambara ashobora kuhavyurira ingwara zija mu bihimba vy'irondoka bishobora kumusindikaza mbaza ndakwishura
hariho abahungu usanga hagati y'amatako ugasanga bamyotse itari furutima biva kuki bwa mbere abahungu barakunda kuja mu mazi bakava mu mazi batihanaguye neza ugasanga basimbiye kuri twa duhuzu two mu munsi ari amaboka canke iki bagitose bakaca bambara ama urabona yuko baguma biruka birirwa bambaye amapantaro canke amabutura ugasanga ivyo vyose birabatuma ari ico cuyabira ari twa duhuzu twaciye dutota vyose bihava bitandukira ku kuntu muta nabi hama n'ikindi biratera ingwara z'urukoba bita amamikozi canke ama eczema akunda gushika ko umuntu atagira isuku ribereye ku mubiri rero nico gituma rero ari vyiza yuko iyo boze bafata umwanya bak- bakihanagura neza hagati y'amaguru bakumisha neza umubiri wabo bagaheza bakisiga n'amavuta mbaza ndakwishura
mushobora kudusigurira neza ibijyanye n'isuku ry'umuntu ingene yo kwifata kugira yamane umwanda icyo tuma atagira indwara kubera isuku rike byiza yuko impuzu umuntu aba yambaye mu gatondo ku mugoroba atashe yaruhutse aheza akiyuhagira neza n'amazi n'isabuni akinyukura kugira yambare impuzu isukuye ku mugoroba ashobore nawe kuryama amerewe neza kandi niryo risuku ribereye ku mubiri y'umuntu wese
gwaruka n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kubishura tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
nonega muganga isiripe yambawe nk'ukwezi kose cyangwa amezi abiri byomutera indwara ni byiza yuko umuntu agira uduhuzu bambara munsi y'izindi dukwiranye n'indwi bishobotse kugira ku munsi ku munsi aba afise impuzu yambara atangorane akazihindura yaba bishitse yayimeshe bigashika ntiyume aba afise iyindi ashobora guhindura birashobora kumusinzikariza ubuzima kuko ashobora kuyambara itumye mbaza ndakwishura
ndabajije muganga je nshaka kumenya ukuntu umuntu yambaye amashesheti nk'iminsi ine iminsi itanu ukuntu kurya kuntu umuntu acanuka ingwara ashaka kurwara mumva namwe yuko ayambaye iminsi itatu ine irenga adahindura yirigwa ariruka na vya birato muzi bishobora gutuma bikwega ubushuhe budasanzwe hariho umunuko hariho nuko amano ashuhigwa ukazibonye haravyutsemo ibimeme rero ishisheti nayo umuntu akwiye kuihindura kenshi gashoboka kugira agire isuku mu mubiri wiwe amano yiwe aheme eka bishobotse akazarambara n'ibirato vyuguruye kugira n'amano yiwe aheme aheze agirirwe n'isuku ribereye
ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ibi bibazo mbaza ndakwishura
ari sitiya usanga zifite ibyuma bene ngaha hari igihe uyikura yakuzibuye cyangwa bamwe bakavuga ngo icyo giti namba ngo kijyemo ingese ngo urashobora kugira ingorane nagomba mbaze muganga ingorane zikurikira zarizo mumva yuko ubwa mbere hoho hari indwara ya mbere ari ububabare ko yayambaye ni ukuvuga ko iyo sutye irinze imukomeretsa itaba i- ijanye n'amabere yiwe hama ikindi ca kabiri kirya cuma musanzwe kirinze gicomoka iyo ubonye isutye uyambaye ibere ntijemwo neza iyo sutye itari wawe kandi biribonekeza ko ubonye abantu benshi bambara amasutye uko bashaka batabanje gusuzuma yuko ajanye n'amabere yabo aho rero hashobora kubavyukira n'indwara za kanseri kuko umukenyezi afunga ibere mu gasutye gatoya ibere rikamererwa nabi ugasanga n'ibivyimba biratanguye kuza bikamugira ni- n'ingaruka zikomeye mu magara yiwe mbaza ndakwishura
nk'abarya abantu usanga bariko barogereza nk'ibyombo mu ibombo rivomwamo amazi yo kunywa ugaca usanga bariko baramesura y'ibyahi by'abana no nta ndwara byotera none cane none ntimwumva yuko ariko aramesera ahantu bavomera amazi meza akaba ari- ariko arashiramo umucafu rero ni vyiza yuko akaba aje kugira isuku y'impuzu z'abana biwe avoma hama akagenda kubimesera kure y'ibombo kugira barya bashishikara kuza kuvoma bavoma amazi meza atacafuye atarimo imyanda zitera ingwara zitandukanye nko gucibwamwo canke izindi ngwara zivuye n'isuku rikeya
urakoze muganganita munyana kuri izo nyishuha y'ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo inshuti n'amagara duhe ijambo abanywanyi bacu umunywanyi wa mbere yatwandikiye ntiyashimye kwivuga izina yanditse abaza muganga ati mbe iyo umuntu yiyumva ko akamoto kabi mu mubiri yokora iki muganga munyana twishurira uyu munywanyi iyo umuntu yiyumvamwo akamoto katameze neza mu kwaha ikintu akwiye kugira agira isuku rirengeje ni ukuvuga arazi yuko kariya akamoto kenshi kava no kubira ivyuya kandi ugasanga nko mu kazi ka misi yose aguma ari karabira icuya kuko ivyo ariko arakora rero ngaha akwiye kuza ubwa mbere ariyoga cane gose kandi uko yoga ya- ahindura impuzu kuko hari abo yoga agaca asubira muri ya mpuzu yari yambaye ntaco biza gufasha kuko aguma amota nabi mu kwaha n'ikindi rero nshaka kuvuga ni ubwoko bw'impuzu wambara ziriya mpuzu umengo ziranyerera kenshi na kenshi ziratuma umuntu abira cuya kandi ca cuya kaca kimota nabi rero ni vyiza yuko wokwambara impuzu zikozwe mu mpama arizo bita amakoto kuko ari nziza ku mubiri wiwe kandi zigira n'isuku neza hama n'ikindi kintu ca gatatu umuntu yovuga ni ukuraba n'ubwoko bw'amavuta wisiga kuko hari amavuta usanga atabereye umubiri wawe akagutuma ubira icuya kandi icuya kitamota neza
umunywanyi agira kabiri ni ndikumana emanuel abimutambu yanditse abaza igituma umuntu aryama agaramye ku mutima canke ku mugongo wose akaruha ico bivako muganga munyana twishurire emanuel mahoro neza ndikumana emmanuel ego birashobora gushika yuko umuntu yumva atamerewe neza na cane cane iyo aryamye yaryamira urubavu akababara yaryamira ku mugongo akumva ntamerewe neza rero ni ukuraba mbega igitanda uryamako kimeze gute imatera yawe imeze gute hama yaba ivyo vyose bimeze neza kandi ubona yuko aho uruhukira hameze neza ni ukuca wegera umuganga akakubaza ibibazo mbega urakorora mbega akazi ukora kameze gute mbega ufungura gute ivyo vyose rero biraheza bigatuma umuganga akamenya ukuntu agufasha kugira ukire n'ingoga na n'ingoga
turashimiye abanywanyi bacu n'abo bose batwandikiye tudashoboye kwishura uyu munsi nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa ya ba sokuru w'uno munsi uvuga uti uwankisazi atakanuka bikubwiye iki jewe icyo nobivuga ko nk'uwo mugani ngo uwankisazi atakanuka abakera burya rimwe na rimwe bari bafise ubwenge ni vya bindi nyene bijanye n'isuku eh, kugira isuku nk'umuntu ashobora kuba afise ikironda eh, vya bironda eh, abantu usa- bakuze kugendana ku mibiri ugasanga bariko bariko babigendana ku mubiri zasazi rero zikaja ziza zi- zikamubuza amahoro kubera zarose kakanuka nyene kuriwe
bikubwiye iki
uwifise barasumbana gukira nk'uko nyine ubona n'ubu wasanga ngo urugo ruzitiye inzu zisakaye ibirago guhera hanze ibirava gushika hejuru ku buriri nabo nyine burumva eh, isuku baba barifise nk'abo hanyuma rero yagenderera nk'ahantu agasanga ntihasa n'ahaba agaca araba aha ko hari- hari umwanda haduma urusazi aca ababwira ati rero kugira izi nsazi ntizibe birya yararamuragena mu byimbire mu nyabarega muri teyo hanyuma insazi zizogabanuka
bikubwiye iki
uwankisazi atakanuka hari ibintu binuka by'ubucafu bicafuye kuko isazi zica zimukurikirana nk'uko dufate nk'akarorero ndashobora kuba nambaye ibirato ntoze umva umwanya rero ntakeneye ko bwa bucafu bunguma ko ntegeza kwisukura nkafata agasabuni nkoga umubiri wanjye barabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno musi tukaba twashimikiye ku bijanye n'ingene twogirira isuku ribereye uduhuzu twambagwa munsi y'izindi nshimiye ala ivirankunda yamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira gukurikirana twandikire kuri burundi voa arobazi gmail akaburungu komu canke kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo ibiri na zitatu mirongo umunani mirongo irindwi n'imwe kuri mikoro mwari kumwe na kayisa liliane inamahoro tuzoba dusubira
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi sa